iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanye mwabonye ikingura muri kumwe na tomasi kamirindi mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu karere ka kisoro muri uganda muradukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora naho mu burundi turi ku mirongo migufi metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na mirongo ine n'imwe ishyaka cnl ahangaha mu burundi ryaraye ritanze ikirego mu rukiko ku mahinyu yo mu matora Nous venons de déposer notre dossier de recours à la Cour constitutionnelle par rapport aux élections du 20.
agaton rwasa ni umukuru w'ishyaka cnl niwe wari kandida waryo mu itora ry'umukuru w'igihugu cy'u burundi hagati aho seni y'u burundi ntivuga rumwe na kiliziya gatolika y'u burundi kuri aya matora naho mu buhorandi umucamanza w'urwego rwasigariyeho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u rwanda yanze ko kabuga felisiyani ajya gufungirwa by'agateganyo irahe ni mu kanya mu makuru y'ibiyaga bigari nyuma y'amakuru yo hirya no hino ku isi tubanze rero tubagezaho amakuru y'avugwa hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na fideli niyo ngabo urakoze tomasi amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye dutangurire ku yerekeye afurika umuryango w'umwe mu nkozi z'ikibi zicuruza abimukira yishwe muri libiya barateye abimukira mu gisagara ca mizda wica abimukira mirongo ibiri na batandatu b'aba bangladesh n'abanyafurika bane iyo nkuru yatangajwe na leta y'i tripoli ku munsi wa kane ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho abimukira rimenyesha ko abo bimukira bishwe barashwe ku munsi wa gatatu mu kigangara abimukira bugaranirirwamwo mu gisagara ca mizda iyicwa ry'abo bimukira ryerekana ibibazo bacamwo muri libiya aho uruhagarara ubwicanyi n'akajagari byatumye imigwi y'inkozi z'ikibi zigira ubucuruzi bw'abantu zihakorera ata kibazo leta y'i tripoli ivuga ko abimukira bari bishe umwe mu bacuruza mu gisagara ca mizda hafi y'umugwa mukuru tripoli ivyo bibonwa ko vyatumye umuryango wiwe wihora wica abimukira mirongo itatu kuri ni nkuru yerekeye afurika umuhora ukina imiziki apple music uzotangura kuvuza umuziki kuri radiyo muri afurika uwo muhora ukina imiziki watangaje ku munsi wa kane ko iyo porogaramu y'umuziki izotangura ku munsi w'imana iyo porogaramu y'umuziki izoba igizwe n'indirimbo zigezweko n'indirimbo zikoresha ibikoresho vy'umuziki vya kera zikundwa n'abantu benshi mu karere ka afurika hazoba harimwo ubwoko bw'umuziki bwa afrobeat rap house kuduro n'ubundi bwoko kapi avuze imiziki mu biteramo akongera agafasha abacuraranzi gutunganya indirimbo yavukiye mu gihugu ca nigeria niwe azoteramisha iyo porogaramu y'umuziki isaha imwe izoba uko indwi itashe kapi avuga ko iyo porogaramu izoserukira uturere dutandukanye twa afurika kuva mu burengero gushika mu buseruko no mu buraruko gushika mu manuko abacuraranzi b'umuziki bo muri afurika barashoboye kumenyekana cyane hanze y'akarere ka afurika cyane cyane muri leta zunze ubumwe za amerika n'ubwongereza mu myaka ya vuba abacuraranzi nka dj black coffee wo muri afurika y'epfo na davido burna boy tiwa savage Wizkid na Mr Easy bose bafise amamuko muri Nigeria babandanya kumenyekana kurushiriza bakaba bamaze kuba abacuraranzi bo ku rwego rwo hejuru cyane tuve mu karere ka afurika dukubitire hanze nka muri leta zunze ubumwe za amerika abantu bashavuye baragize imyirekano umunsi ugira gatatu ku munsi wa kane nyuma y'uko igipolisi cishe george floyd umwirabure mu gisagara cya minneapolis muri leta ya minnesota muri leta zunze ubumwe za amerika imiriro yarabandanije kwaka umuntu umwe arapfa mu gisagara cya minneapolis ku munsi wa kane ni nyuma y'ijoro rigira kabiri ry'imyerekano y'abantu bashavujwe n'iyicwa rya george floyd yari mu minwe y'igipolisi abari mu myerekano baratanye mu mitwe n'igipolisi barasahura bongera baraturira amamangazini mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu ryashije ku munsi wa kane mu gisagara cya minneapolis igipolisi cyakoresheje imyuka ibabaza mu maso n'insoro z'imipira kugira gihagarike ivyariko birononekara iyindi myiyerekano irategekanijwe ku munsi wa gatanu ku rupfu rwa george floyd george floyd yari afite imyaka mirongo ine n'itandatu ni umwe mu birabure batari bake muri amerika bishwe n'igipolisi mu buryo budasiguritse buze impemu inyuma y'uko amaze iminota itanu umupolisi amupfukamye ko floyd ntiyasubiye gusaganya yarajanywe mu bitaro aho yatangajwe ko yitavye imana peter morer ayoboye ishyirahamwe rijejwe gutabara komite international pour la croix rouge mu rurimi rw'igifaransa yatangaje ko ibitero inshuro amajana abiri n'umunani bifitaniye isano n'ikiza cy'umugera wa korona byakozwe ku bakozi bajejwe amagara y'abantu n'ibibanza by'ubuvuzi mu bihugu cumi na bitatu bitandukanye kuva mu kwezi kwa gatatu ivyo bitandukanye n'impundu n'amashi byakomewe abakozi bajejwe amagara y'abantu mu bihugu bitari bike mu ntumbero yo kubashimira ku gikorwa cabo co kwitaho abafise umugera wa korona pire mora yatangaje ku munsi wa gatatu ko abakozi bajejwe amagara y'abantu bakorwa ku bitero bagaturubikwa ibibanza by'ubuvuzi bigahigwa igihe abo bakozi n'ivyo bibanza bikenewe cane muri iki gihe amenyesha ko igitigiri nyamukuru c'ibitero vyakozwe ku bakozi bajejwe amagara y'abantu n'ibibanza vy'ubuvuzi kiri hejuru cane y'ivyo baharuye naho mu bushinwa umugambwe wa gikominisita w'ico gihugu wemeje ku munsi wa kane umugambi ugenewe gushira mu bikorwa amategeko ajanye n'umutekano mu ntara ya Hong Kong umugambi warongereje icuka kibi hagati y'ubushinwa na leta zunze ubumwe za amerika wongera utuma haba imyiyerekano mishasha ku banya hong kong bafise ubwoba ko intara yabo igiye gutakaza ubwigenge budasanzwe yari isanganywe ikoraniro rikuru ry'umugambwe wo mu bushinwa national peoples congress ryemeje uwo mugambi amasaha makeya inyuma y'uko leta zunze ubumwe za amerika zikuyeho uburyo budasanzwe zari zisanzwe zikoranamwo n'intara ya hong kong bwari butandukanye n'uko zikorana n'ubushinwa ivyo bizotuma iyo ntara yakwa inyungu yari ifise mu bijanye n'ubudandaji n'ubutunzi
fideli niyongabo urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi nshuti zacu iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda usibye ku maradiyo yanyu mudukurikire no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu amakuru y'ibiyaga bigari mu burundi ishyaka cnl rya rwasa agaton watsinzwe n'umwanya wa kabiri mu itora ry'umukuru w'igihugu ryaraye rishyikirije ikirego urukiko rushinzwe iremezo ry'itegeko nshinga rivuga ko ryibwe amajwi kandi ko amatora yabayemo inenge nyinshi umunyamakuru wacu uri mu rwanda desire tungimana aratubwira ibindi kuri iyi nkuru kutemera ibyavuye mu matora nk'uko yabimenyesheje abamenyesha makuru nico catumye kuri uno wa kane ku muhingamo rwa saa gato yaserukiye umugambwe senere mu matora y'umukuru w'igihugu aheruka akaba yamenyeshejwe ko yatsinzwe ashikana muri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ibirego vyerekana ko amatora yagenze nabi uyaserukiye senere mu matora aramenyesha ivyo afatirako kugira yemeze ko yasahuwe Nous venons de déposer notre dossier de recours à la Cour constitutionnelle par rapport
duhejeje gushikana amadosiye y'ibirego vyacu muri sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro ku bijanye n'amatora yo kuri uwa mirongo ibiri kubera twihweje ivyegeranyo bitandukanye dusanga yaranzwe n'utunenge twinshi cyane biraboneka henshi ko hari amajwi yacuranugwa mu masandugu agashigwa hatagenewe nk'akarorero harahatangwa amakarata y'itora igihumbi kuri rwa rupapuro bita fd ikagaragara ariko ku rupapuro rw'ibyavuye mu matora ukahasanga abantu badashikana amajana abiri ivyo birerekana neza ko amasandugu yacuranwe muri ivyo birego vyashikanywe muri iyo sentare rwasamenyesha ko biteye isoni kubona n'abitavye imana bagaragara mu batoye Nous avons eu des cas où des gens qui sont décédés ont été mentionnés comme ayant voté.
turafise n'uturorero aho abapfuye batoye kuko amakarata y'itora yarasohotse ahabwa abandi bantu baraheza barabatorera turafise uturorero twinshi ku muzinda dufise abarenga cumi n'atanu ibuhayira imugwi n'ahandi henshi cyane twibaza ko seni ifise vyinshi vyo gutangira kw'inyishu n'intonde z'abatoye zitigeze zija habona turananegura abajejwe ubutungane abanywanyi b'umugambwe senel bakuwe ku ntonde ku itegeko ry'umushikirizamanza kizigenza wa repubulika afatiye ku binyoma vyose bigatuma amatora atagenda neza ku kibazo kijanye nimba atubahirijwe na sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro azoca ashiraho intayi ishize rwasagaton yamenyesheje ko azunguruza sentare yubahiriza ibwirizwa nshingiro nitadutunganiriza tuzitura sentare yo mu karere ka afurika y'ubuserukiri arusha ntibyumvikana kandi ntibitahuritse ko amaleta azoguma akora ibyo yishakiye binyuranye n'amategeko hanyuma abeshe ko ariko aratera imbere mu bijyanye n'intwaro rusange mwomenya ko inyinshi y'ibirego rwa sagato yashikirije muri iyo sentare yohereza ibwirizwa nshingiro izoboneka mu kiringo kitarenze iminsi umunani desire hatungimana kigali ijwi ry'amerika tukiri mu burundi umukuru wa seni komisiyo y'igihugu y'amatora aranenga imikorere y'indorerezi z'inama y'abepiskopi gatolika mu burundi mu matora yo mu cyumweru gishize kuri we nk'uko mugenzi wacu eloge wirika neza abitubwira muri iyi nkuru ye nta bunararibonye ziriya ndorerezi za kiliziya gatolika zifite iyo rero umuntu ashoboye gutuma nk'abantu batabizi bashobora kuzanira koko itatosoye neza kubona bose bahuje kiretse umwe azasubire kubo yatumye ababaze uko babyifashemo uwo ni Pierre Claver Kazihise umukuru w'umugwiseni utegura amatora igihe ariko yishura ku kibazo c'umumenyesha makuru yamubajije ku itangazo ryasohowe n'abasenyeri katolika bo mu Burundi ku munsi wa kabiri w'iyindwi bwana Kazihise yinze cyane gucisha mu kanwa izina inama y'episkopi ariko yishura ku kibazo yashikirijwe umurorerezi umwe abona uvuga umugwi w'abarorerezi kubera yuko iyo tuvuze ko bari mirongo itatu n'icenda n'imigwi z'abantu kuko abantu bo n'ibihubi yuko yavuze ibidahuye n'ivy'abandi kuri twe n'ibisanzwe cyane mugabo gusa ikidutangaza nuko iyo abantu bari hamwe muri nka cumi umwe akabona guyo abandi babonye bimwe tuca twibaza tuti uwo muntu yoraba neza akabaza uwo muntu yari ku rubuga kugira amusigurire niko twaratangaye mugabo kandi nicyo gituma twatanze ino mpanuro ngo bazoshikire abo batumye ubwo bakoze ico babatumye kubera yuko kugira ngo twumve ingene abantu bandi bose babona bimwe muri uwo mugwi wonyine ntubona ivyo muri seni rero mu bisanzwe uko twari twavuganye n'abarorerezi twavunya yuko igihe bahejeje kurorera bazoturungikira ivyegeranyo kubera yuko hariho abasaba kurorera kumbure badafise ubushobozi bukwiye ayo makenga si yonyine umukuru wa sena afise ubu rero nibazana ivyegeranyo tuzoraba yuko turonka nk'akanya dushobore guhura hanyuma duhanahana ivyiyumviro kugira ngo abantu bose bamenye ukugene ivyo kurorera amatora amatora bigenda kuko si cyoroshe umuntu adakiza yibaza yuko ari bisanzwe oya si bisanzwe birafise ngene ibikorwa iyo rero umuntu ashoboye gutuma nk'abantu batabizi bashobora kuzanira koko itatosoye neza twebwe rero twibaza yuko kubona bose bahuje kiretse umwe umwanya umwe n'ibisanzwe mugabo tuvuga tuti azasubire kubo yatumye ababaze uko babyifashemo uwavugwa ni inama y'episkopi katolika mu burundi abo yatumye nabo ni indorerezi ibihumbi bibiri n'amajana indwi na cumi na batandatu musenyeri joachine ntahondereye arongoye inama y'episkopi katolika yemeza ko bakwiragijwe mu gihugu cose ku munsi w'amatora itariki ya mirongo ibiri ku kwezi kwa gatanu niwe yasoma itangazo we na bagenzi be basinye naho igitigiri cabo kitari kinini cane ugereranije n'igitigiri c'ibiri ibiro vy'amatora barashoboye gushika mu makomine yose barahacagura ibiro vy'amatora bimwe barabirako dufatiye ku vyo biboneye turemeza ko muri rusangi amatora yabaye mu mutekano ariko turanegura ivyabaye bishize ku biri n'itegeko rigenga amatora ku vyerekeye umwidegemvyo w'abatora no gukorera mu muco kw'abahagarikiye ayo matora no ku vyerekeye ugufatwa kumwe kw'abitoza ivyo vyose tukaba tuzi ko birimwo mu bituma amatora aranguka vy'ukuri nk'uko bibereye mu ntwaro rusangi musenyeri ntahondereye anagaruka ku bikuru bikuru abaserukizi b'umwongere wa ekereziya mu burundi banegura uguhata abaserukizi bitoza mu icungerwa ry'amatora ngo basinye ku mpapuro z'ivyegeranyo vy'ivyavuye mu matora ayo matora ataraba ngo izo mpapuro zibanze zuzuzwe amasandugu y'itora mwamwe yujujwe amajwi amatora ataraba ugutorera abantu bapfuye canke abahunze ukwemera impusha zo gutorera abantu benshi kandi bene izo mpusha zitari zirekuwe abantu bamwe batoye bisubiriza ukwirukana abaserukira bitoza n'abarorerezi mu gihe cyo guharura amajwi iterabwoba ryagizwe n'abajejwe intwaro bamwe bahatira abantu gutora nk'uko bo bashaka gushika n'aho babakurikirana no mu bwiherero bw'itora ukwinjira kw'abantu batabirekuriwe n'amategeko mu bibanza byaharurirwamwo amajwi ugutora mw'ibanga kutubahirijwe hamwe hamwe ukwaka abarorerezi impusha zabo n'amatelefone turavye rero ayo mahinyu yose hamwe n'ayandi tutiriwe turavuga turibaza nimba atotuma hagira igihinduka ku biharuro bizoshikirizwa ko aribyo vyavuye mu matora ibitigira imfatakibanza vy'ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu ay'abashingamateka n'abajenama b'amakomine vyatangajwe kuwa mirongo ibiri na gatanu ku kwezi n'umugwisani vyerekana ko umukandida w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi General Evariste Ndayishimiye yatsindiye intebe ya perezida ku bice mirongo itandatu n'umunani ku ijana n'ibice mirongo irindwi na bibiri nayo wakurikiye Agathon Rwasa w'umugambwe senere utavuga rumwe n'ubutegetsi ku bice mirongo ibiri na bine ku ijana n'uduce cumi n'icenda ku bakandida indwi bari mw'ihiganwa rwasa yinubiye ko azibwa amajwi kuva akiri mu myiyamamazo yajanye ikirego ciwe muri sentare yubahiriza bw'izwa nshingiro ku muhingamo wo kuri uyu wa kabiri nk'uko yari yabitangaje eroje urikaneza ijwi rya amerika turacyari mu burundi nyuma y'aho inama y'abepiskopi gatolika bo mu burundi banenga utuntu dutandukanye mu matora yo mu cyumweru gishize rimwe mu mashyirahamwe agera hafi mirongo ine yo mu burundi yagenzuye aya matora ajap africaine ryo rivuga ko nta ntenge ryayabonyemo zatuma ibyayavuyemo bitizerwa mugenzi wacu frederic nkundikije yaganiriye n'umuyobozi wa ajap africaine eric nsengimana utangira iki kiganiro avuga ukuntu yabonye ariya matora twabonye amatora muri rusange yagenze neza n'ubwakazera ngode kuko hari hayibonekeje abantu bashatse kubuza ko amatora aharugwa hakaba kandi n'abibonekeje mu ijoro bashaka kuza kuyatoba ariko muri rusange bw'igihugu amatora yabaye mu ituze ntangere abanyagihugu baraje baratora mu mutekano batekanye habibonekeje sigura baje kwigishiriza ku mirongo ariko nubwo baje kwigishiriza ku mirongo abari babijejwe baciye babikosora byihuta bamwe barafatwa abandi baracibwa imanza zisubiriraho bikaba amatora gushika ubu inyuma yaho gushika n'ubu ni mu gihe cy'amatora gutinda buce ata umutekano wigeze udurumbanywa umutekano wari umeze neza ishyirahamwe ryanyu nk'uko twabivuze riri mu mashyirahamwe yandi yagenduje amatora amwe muri ayo mashyirahamwe aho twavuga nk'iry'aba abepiskopi yo mu Burundi barasohoye itangazo rivuga ko habayemwo ubusuma bukabije abantu baja mu tuzu two gutoreramwo batabirekuriwe eka abantu batoye barapfuye abantu batoye kandi barahunze eka utunenge twinshi hamwe n'ibintu bimeze nk'ubusuma mwebwe ivyo bintu mwarabibonye twebwe twari kumwe nabo kandi aho bageze ijisho na twebwe niho twarigeza kandi twese twari kumwe mu biro by'itora amatora kuva atangura mu gatondo isaha cumi na zibiri gutinda arangire tuta dusinye ku mapebe twese turi hamwe ibyo bintu byose twigeze tubona by'uko hari abantu baje gutorera abantu bapfuye gusa nk'uko byari biteganijwe n'amategeko nk'umuntu afite ibisabwa n'amategeko yiyandikishije akaba arwaye cyangwa atari ngaha aketa agatanga ibyemeza umuntu umwe yari yemewe gutorera umuntu umwe naho nyine bayiyandikishije hamwe muri biro do voti imwe ibyo nabyo byari birekuwe n'amategeko nibaza rero ko hari ibyo babonye bashobora kugira ikosa ariko muri rusange byabashikirije nta na hamwe byageze biba mu gihe cy'itora hanyuma ikindi nacyo tuvuga tuti ntidutahura igituma abasenyeri b'uburundi bavuze bitya umuntu agiye gutora agenda gutora mu kazi k'itora wenyine nta musunikano wari uhari agenda wenyine ntawuherekeza uwundi babonye gute ko batoreye abantu bapfuye bishoboka gute ko mwebwe ishyirahamwe ryanyu ribona ibintu bitandukanye n'ibindi byabonywe n'ayandi mashyirahamwe twebwe nuvuga ko ishyirahamwe ryacu mu rwego rw'igihugu si twe twenyine twabibonye abantu bose twari kumwe b'abamandateri politiki bariko barahiganwa imigambwe mirongo ine n'itatu iri mu burundi yose imaze kuvuga ko ibikorwa byagenze neza mu ituze ntangere atangorane na zimwe zabaye mu matora abantu babonye ibyo abandi batabonye ni iyo nama nkuru y'abasenyeri gusa mu burundi abasigaye bose n'abari mu ihiganwa mwarumvirije itangazo ryashyikirijwe n'uwari ko yitoza guhiganirwa ikibanza cy'umukuru w'igihugu diodone mwarumvise francis rohero ibyo yashyikirije mwarumvise nyakubahwa yahoze arongoye uburundi yiyamamaza ku rwego rw'umukuru w'igihugu domisiye nawe nyine yashikirije ko amatora yagiye yagenze neza kandi ko bagiye kuyoboka ubutware bugiye kuhaba kandi bari mu ihiganwa rero nitwumva umuntu ataba ari mu ihiganwa ingene aza kubona ibitandukanye n'ibyo aba- abari mu ihiganwa babonye natwebwe nk'indorerezi tutigeze tubona nibaza ko byari bifite iyindi ntumbero iryo tangazo ryari rifite indi ntumbero ariko ritari rifite intumbero yo gushikiriza ibyavuye mu matora eric nsengimana arongoye ishyirahamwe ajape africaine ryagize uruhara mu matora mu burundi mu kuyacungera no mu kuyagenduza murakoze cyane rwose ku kiganiro mwahaye radiyo ijwi ry'amerika natwe turabashimiye cyane eh, ku kanya mwaduhaye ijwi ry'amerika tuve mu burundi noneho tujye mu rwanda urukiko rukuru rwaraye ruhamije ntaganzwa ladislas ibyaha bya jenoside n'ibyaha byibasiye inyokomuntu byo mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na kane aregwa mugenzi wacu eric bagira ubusa aratubwira ko urukiko rwakatiye ntaganzwa igihano cyo gufungwa ubuzima bwe bwose kandi ko ntaganzwa azajurira urubanza ruregwamo bwana radisirasi ntaganzwa umucamanza n'inteko bafatanya kuruburanisha barisomye bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga bwa skype ryahuzaga inteko n'ababuranyi bombi kubera kwirinda icyorezo covid 19 inteko iburanisha yari yicaye mu cyumba cy'urukiko gisanzwe kiri mu mujyi wa nyanza mu majyepfo y'u rwanda mu gihe bwana ntaganzwa n'ubwunganizi bari muri gereza ya mpanga mu birometero bike uvuye ku nyubako y'urukiko ariko mu buryo bwatunguranye mbere y'uko urubanza rutangira bwana ntaganzwa nyir'urubanza yanze ko bamuhuza n'abandi baburanyi kuri iryo koranabuhanga ngo asukurikirane isomwa ry'urubanza yavuze ko yaburanye bityo adashaka gukurikirana isomwa ry'urubanza rwe n'isomwa ry'urubanza ryihariye amasaha saa gatatu ufatiye ku gihe bwana ntaganzwa yagejejwe ku butaka bw'u rwanda kuhaburanira urubanza rwe rwari rumaze imyaka isaga hine gato ruburanishwa mu ngingo zarwo zose ku ikubitiro mu rubanza rugitangira mu mizi ubushinjacyaha bwareze ibyaha bitanu bya jenoside n'ibyibasiye inyoko muntu uyu wahoze ari burugumesitiri wa komine nyakizu muri perefegitura ya butare mu majyepfo y'u rwanda ibyo ni ibyaha bikomeye kandi bidasaza icyaha cya jenoside gushishikariza abandi gukora jenoside kurimbura imbaga nk'icyaha cyibasiye inyoko muntu kwica nk'icyaha cyibasiye inyoko muntu no gusambanya abagore ku gahato nk'icyaha cyibasiye inyoko muntu mu isesengura rye n'inteko iburanisha umucamanza yavuze ko uregwa hamwe n'ibyaha bibiri n'icyaha cya jenoside avuga ko gishingiye ku mpfu z'abatutsi ntaganzwa yagizemo uruhare n'icyaha cyo kurimbura no gufata abagore ku gahato nk'icyaha cyibasiye inyoko muntu mu gihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane maze umucamanza avuga ko ntaganzwa adahamwa n'icyaha cyo gushishikariza abandi gukora jenoside avuga ko nta bimenyetso bigishimangira byatanzwe mu kirego cyabwo ubushinjacyaha bwo buvuga ko bwana ntaganzwa yagize uruhare rukomeye mu iyicwa ry'abatutsi barenga ibihumbi makumyabiri na bitanu bari bahungiye kuri paruwasi ya cyahinda abo batangabuhamya benshi bahuriza ku kuba ngo hari igitero cyagagabwe kuri iyo paruwasi cyari gikomeye kuko ngo mu buhamya bwabo bavuga ko cyari cyiganjemo abari abajandarume abasirikare interahamwe ndetse ngo n'impunzi z'abarundi bakavuga ko ibyo bakoze byose bicaga abatutsi bakoresheje intwaro gusa mu myiregurire ntaganzwa n'ubwunganizi nabo bakunze kuvuga ko ahubwo hari bamwe mu batutsi bari bafite intwaro kuko ngo hari umwe mu bajandarume bishe baciye umutwe bagakomeza kwibaza impamvu abo batutsi bari bafite izo ntwaro hanze y'ibihumbi by'abatutsi biciwe icyahinda anaregwa abandi biciwe mu nkengero za nyakizu ku mabwiriza ye kandi ngo bari bahahungiye bakomotse mu bice bitandukanye abashinjurirwa bakavuga ko mu bihe bitandukanye bagiye bamubona n'imbunda muri komine yategekaga ariko ko ntawe yigeze ayirashisha ntaganzwa akiregura n'ubwunganizi bwe bavuga ko bamushinja ubuhamya bwabo bubumbatiye ukwivuguruza gukomeye kandi ko nta bimenyetso bifatika bigaragaza ko yakoze ibyaha ntahakana ko muri komine yategekaga habayemo jenoside ariko akavuga ko nta bubasha yari afite bwo kuyihagarika gusa ahakana ko hari igitero na kimwe yaba yaragabye kuri paruwasi ya cyahinda n'ibindi bice aregwa mu ruhare urwo arirwo rwose ntaganzwa akavuga ko yakoranaga aba n'abaturage inama ababwira ko bagomba gusubira mu ngo kugira ngo babashe kubarindira umutekano nyuma yo gusesengura ibivugwa n'impande zombi n'ibindi bimenyetso umucamanza yavuze ko ashingiye ku buhamya bw'abatangabuhamya asanga uregwa hamwe n'uruhare rukomeye mu bitero byagabwe kuri paruwasi ya cyahinda no mu bindi bice biyikikije agashingiraho amuhanisha gufunga ubuzima bwe bwose mu munyururu ku mwunganizi wa ntaganzwa metre alexis musonera yatangaje ko batishimiye icyemezo cy'umucamanza maze bahita bakijuririra bwana radisirasi ntaganzwa y'imyaka mirongo itanu n'umunani y'amavuko yafatiwe mu gihugu cya repubulika ya demokarasi ya kongo aho avuga ko yakoreraga ibikorwa by'ubuvuzi yoherezwa mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u rwanda yarusha muri tanzania hari mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu uyu yari ku rutonde rw'abandi bagabo barimo umuherwe ukomeye w'umunyarwanda bwana felicien kabuga wafashwe mu minsi ishize leta zunze ubumwe za amerika yagiye ishyiriraho igihembo buri umwe cya miliyoni eshanu z'amadolari kubagaragaza aho aherereye ntaganzwa yagejejwe ku butaka bw'u rwanda mu ntangiriro z'umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu yoherejwe n'urwego mict rwasigaranye imirimo ya ictr abaye uwa gatatu woherejwe u rwanda avuye i arusha nyuma ya pasiteri jean uwinkindi na bwana bernard munyagishari bamubanjirije bose uko ari batatu nta n'umwe urawumwere cyangwa ngo ajye munsi y'igihano cyo guhera mu munyururu ku byaha baregwa ehe bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali eric bagira ubusa urakoze tugume mu rwego rw'ubucamanza kandi ku rwanda nibyo koko umucamanza w'urwego rwasigariyeho urukiko mpanabyaha mpuzamahanga rwashyiriweho u rwanda william sekure wicaye irahe mu buhorandi yanze ko felician kabuga ajya gufungirwa hariya irahe mu buhorandi by'agateganyo nk'uko umushinjacyaha w'uru rwego yabisabaga umucamanza sekure yavuze ko kabuga urebwa ibyaha bya jenoside agomba kujyanwa arusha mugenzi wacu jeffrey mutagoma yaganiriye n'umunyamategeko twagiramungu innocent amubaza icyo umucamanza sekure yashingiyeho afata icyemezo cye imanza zose zo mu rwego rw'ibanze ziburanishirizwa mu cyiciro cy'urukiko arusha haza afatwa icyemezo wujuriye ubujurire bwe akaba ari bwo buza kuburanishwa mu rukiko mu buhorandi ihahe ni ukuvuga rero ko nibyo uyu nguyu uhagarariye iyi mekanizme isigaye y'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ku rwanda nibyo yibukije igihugu cy'ubufaransa kubera kuri cyashaka ko kabuga yajyanwa mu buhorandi bitewe cyane cyane n'uko ubufaransa bwavugaga ikibazo cy'umutekano n'ikibazo cy'uko kujya arusha bigoye bitewe n'ikibazo cya korona virusi ibyo rero akaba ari byo umushinjacyaha washyizeho impapuro zo gufata kabuga yamaganye avuga ko hagomba kugenderwa ku bushake umushinjacyaha washyizeho inyandiko zifata umuntu yari afite mu gihe yandikaga izo nyandiko akaba yibukije rero ko mu gihe hatangagwa inyandiko zo gufata akabuga umushinjacyaha yifuzaga ko nafatwa agomba gushyikirizwa urukiko rwarusha akaba ari naho agomba nyine kuzabonera ubutabera ubwo rero birumvikana ko ubufaransa buriya umushinjacyaha w'ubufaransa agomba kuzasaba urukiko rwa paris ko kabuga yajyanwa arusha aho kurubwira ko agomba kujyanwa he nk'uko yabiteganyaga n'icyo bivuga ibyo babandikiye abashinzwe iriya mekanizme yasigayeho urukiko rwarusha mu buryo bwagutse bisobanuye iki ku rubanza rwa kabuga ku miburanire y'urubanza rwa kabuga hari ibyo abavoka be basaba bifuzaga ko kabuga atashyikirizwa iriya mekanizme yarusha cyangwa irahe kabwo kabuga yagombye kuburanishirizwa mu bufaransa ibyo rero ndakeka urukiko rwo mu bufaransa rugomba kuzabifataho imyanzuro ubwo nta zindi mpaka zizaba zigihari niba agomba kugira he cyangwa kujya arusha kubera ko umushinjacyaha wa mekanizme yasigariyeho urukiko rwa arusha yemeje ko yagomba kuzajya arusha ubu ni gutegereza rero icyo urukiko rw'ipari ruzanzura muzi ko ku itariki ya gatatu z'ukwa gatandatu ruzafata icyemezo cyo cyerekeranye no kuba kabuga yashyikirizwa urukiko mpuzamahanga mpanabyaha cyangwa se niba yaburanishiriza mu bufaransa nibafata icyemezo abavoka be bazaba bashobora kujurira bikajya mu rukiko rwo hejuru narwo ruzaba rufite amezi abiri kugira ngo ruzatange icyemezo cyarwo ni ukuvuga rero ko iyo gahunda yose nirangira niho tuzamenya niba kabuga azaburanira mu bufaransa cyangwa niba azaburanira arusha kubera ko buriya ibyo kuburanira irahe ko byabaye bivuyeho agomba kuburanira arusha nibaramuka abafaransa bafashe umwanzuro ko ataburanira mu bufaransa metero inosa twagira mungu ibusere mu birigi turabashimiye cyane kuri ibyo bisobanuro mutanze bigendanye n'amategeko mugire umunsi mwiza abakozi bya furenda bashimira nawe n'abumva radiyo ijwi ry'amerika bose radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti banywanyi naha aya makuru y'aka kanya ahumurije twayabateguriye kandi twabagejejeho jyewe na bagenzi banjye bose dukorana hano i washington dc buri wese ari iwe mu rugo iwe mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona mugire umunsi mwiza rero kandi namwe mwirinda iki cyorezo cya virusi ya korona murakarama
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.